Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii jaha polakkaa haga sa'aa torbaatti, galgala ammoo sa'aatii jaha haga sa'aa jaha polakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaa polakkaa haga sa'aa saddeetitti, galgala ammoo sa'aatii torbaa haga torbaa polakkaatti, dambalii gabaabaa meetirbaandii soddomii tokko afurtamii tokkoo fi afurtamii sagal irratti akkasumas guyyoota roobii jimaataa fi dilbata meetirbaandii kudha sagal kiilooherzii kuma kudha shaniif dhibba afuriif digdama irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii saddeetii haga sagaliitti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan guyyoota jimaataa fi dilbataa ammoo sa'aatii saddeetii haga saddeetiif walakkaatti afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
nagaan keenya kan kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maraattis naa dhaqqabu ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiilee har'aaf qindeeffanne isin beeksisaa qophiilee har'aa beeksisuun jalqabaa hanga xumuraa kan isin faana turu an liban gadaati sagantaa keenyarraa keessatti qophiilee qindeeffanne akka taanuttan wal duraa duubaan isin beeksisa jalqaba irratti oduulee biyya keessaa fi biyya alaatii arganneetu caqasamu. oduun booda gabaasaa sirna yaadannoo sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa kan bara kuma lamaa fi kudha jaha miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo Ameerikaa Minisootaa fi Awurooppaa biyyoota Iskaandineeviyaa keessa jiraatan biratti gaggeeffame cuunfaasaa isinii dhiyeessina. Guyyaa sabootaaf sab-lammoota wayyaanee ilaalchisuun ibsa jaarmiyaan sochii haaromsa hararii yookiin hararii rivaayivaal muuvment jedhamu baasee irratti qophiin qindaa'e ammoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti keessummeeffama. Hanga xumura qophii keenyaatti akka nu hordoftan jecha amma gara jaala oduu dubbisutti isin dabarsa. Oduu har'aa kan nuuf dubbisu jaal waaq onooleetiin.
irra deeboodhaan shamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an waaqoon oleti. Humni ittisa uummataa lixa oromiyaa godina wallaggaa lixaa magaalaa gimbii keessatti tarkaanfii fudhate. Humni ittisa uummataa magaalaa gimbii keessa socho'u tarkaanfii rifaasisaa sadaasa digdamii lama bara kuma lamaaf kudha jaha boombiidhaan qabeenya mootummaa gabroonfattuu wayyaanee irratti fudhateen. qabeenyichas daaressee lukkee diinaa tokkos dhabamsiisutu ifa ta'e. Humni ittisa uummataa haleellaa boombii kana kan geggeesse guyyaa facaasaa halkan keessa naannoo sa'a sagalii walakkaa irratti yoo ta'u, tarkaanfii fudhate kanas ifa taasiseera. Bifuma wal fakkaatuun humni ittisa uummataa haleellaa boombii gamoo bulchiinsa magaalaa Gimbii irratti fudhateen lukkeen diinaa tokko haleelamuun du'aa fi jiruu jidduutti kan argamu yoo ta'u, yeroo ammaa kana lukkeen diinaa kun hospitaala gimbiitti dhoksaadhaan akka yaalamaa jiru addeeffameera. Tarkaanfiin laalessaan qabeenyaa diinaa fi lukkeelee diinaa irratti qeerroo dargaggoota Oromoo fi uummata Oromootiin fudhatamuun itti fufe. Haaluma kanaan lixa wallaggaa ona begii magaalaa begii keessatti tarkaanfii fudhatameen manni shan kan qabeenyummaan isaa lukkeelee diinaa ta'e ibiddaan daareffamu maddeen gabaasaniiru. odeessuma wal qabatee nu dhaqqabeen achuma magaalaa begii ganda zeeroo tokko keessa kan jiraatu lukkee diinaa muhammad jedhamu kan yeroo garagaraatti ilmaan oromoo qabsiisuun diinaaf laachaa ture irratti tarkaanfii fudhatameen guutummaan mana isaa qabeenya qabu waliin ibiddaan barbadeeffamuudha maddeen keenya dabaluun kan addeessan. haaluma wal fakkaatuun tarkaanfiin kun magaalaa irraa hanga baadiyaatti kan itti fufee hoggaa ta'u. Benshangul keessatti ammoo qonnaan bulaan gibira dhooggachuun akkasumas daandii konkolaataa iddoo garaagaraatti cufuun mootummicha dhiphuu hamaa keessa seensisutu ifa ta'e. Mootummaan abbaa irree wayyaanee dhibee koleeraa biyyattii keessatti faca'e beeffachuun dawaasummaa waan uummata fixaa jiraachuun dhagahame. Haaluma kanaan murni afaan qawweetiin aangoo harkaa qabu shira uummata nagaa irratti xaxaa jiruun sadaasa digdamii tokko bara kuma lamaaf kudha jaha irraa eegaleen lixa shaggar iddoowwan garaa garaatti dhibee koleeraa irraa ni fayyitu jechuun dawaasummaawaa uummataaf laatee lubbuu galaafataa jiraachuutu saaxilame. Gocha shiraa isa farrummaa fi diinummaa murni aangoo irra jiru uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kana hubachuun of eeggannoo isin barbaachisu gochuu qabdan jechuun qeerroon lixa shaggar uummata Oromoo bal'aaf hubachiisaa dabarsee jira. Humni amanamaan wayyaanee koomandi poostiin baanamu guutummaa Oromiyaa mooraa yuunivarsiitii hedduu keessatti barattootatti humnaan seenuun dararaa dhaqqabsiisaa jiraachuutu ifa ta'e. Akka kanaanis sadaasa digdamii tokko bara kuma lamaaf kudha jaha irraa eegaleen mooraalee yuunivarsiitii Jimmaa, mooraa Kittoo Furdiisaa, yuunivarsiitii Amboo, yuunivarsiitii Wallaggaa fi kanneen biroo keessattis doorsisa, reebichaa fi hidhaan barattoota irratti geggeeffamuu itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. addatti ammoo yuunivarsiitii Jimmaa mooraa Kittoo Furdiisaa keessatti koomandi poostiin baanamu barattoota humnaan walgahii ta'a jechuun kaan uleen reebaa kaan hidhuun dararaa akkaan ulfaataa ta'e irraan gahu qeerroon mooraa Kittoo Furdiisaa gabaaseera. Oduu xumuraatiin wayyaaneen hanqinna baajataa qisaasee suphina maqaa jedhuun kaariikulamii barnootaa jijjiirra jechuun fiigaa jirti. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabe addeessutti sadaasa digdamii sadii bara kuma lamaaf kudha jaha irraa eegalee kaariikulamii barnootaa jijjiiruuf qophii isaanii xumurachitu dhagahame. Mootummaan wayyaanee kaariikulamii barnootaa jijjiiruun hanqinna baajataa suphaa maqaa jedhuun gootummaa biyyattii keessatti sirna baruu barsiisuun manneen barnoota sadarkaa olaanoo irratti waggaa tokko tokko ida'uuf akka karoorfate maddeen gabaasaniiru. Haaluma kanaan barattoota mooraa yuunivarsiitii hundaa irratti waggaa tokko tokko ida'uun garaagarummaa waggaa tokkoo gidduutti maallaqa qisaasee jedhan deeffachuuf yaada qopheeffatan kana uummattoota biyyattiitti gadiin ba'uuf akka jirantu addeeffame. Egaan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophiilee keenyaafan faana bu'a.
dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo kan dhagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii kudha sagal kiiloo heerzii kuma kudha shanii fi dhibba afuriif digdama irratti isinii darbaa jirudha. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya oduu sin dhageessuun eegale ammas akkuma itti fufetti jira. Miseensootii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasii Oromoo biyya Ameerikaa Minisoottaa fi Awurooppaa biyyoota Iskandeenibiyaa keessaa Noorweey magaalaa Oslootti walitti dhufuun sirna yaadannoo waggaa kudha tokkoffaa sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa kan bara kuma lamaa fi kudha jaha bifa miidhagaa ta'een akka gaggeeffatan gabaasaan ardiilee lamaan irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqaban ifa godhu dhaggeeffattoota keenya gabaasaan dhimma kanarratti qindeeffanne amma akka taanutti isinii dhiyaata nu faana bu'aama.
Nutti maadda dessa wallareen turarro nutti marmareetti garaan kubateare garaan kubateare yoom kana baafannare yoom kana baafannare araararee kubateetti garaararee kubatee tontu injiruun dakkaliitti garaanaree kubateen tokko injiruun qabbanni uffee uffee qolee koo geesha baatee wayyoo wayyoo wannee koo siyaasa gubeena waa siyaasa gubeena waa.
sadaasii sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa jedhamee erga adda bilisummaa oromoon labsamee as wagga waggaan haala akkaan miidhagaaf ho'aa ta'een miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo akkasumas uummata oromoo biyya keessaa fi ala jiran biratti yaadatamee oola baranas waggaan kudha tokkoffaa fincilli diddaa gabrummaa gara fincila xumura gabrummaatti jijjiiramee oromiyaa bakkoota adda addaa fi ilmaan oromoo biyyoota hambaa garaa garaa keessa jiraatan biratti bifa hedduu dansaa ta'een kabajamee oolu gabaasuun keenyas ni yaadatamamu. Sirni yaadannoo sadaasa sagal guyyaan fincila diddaa gabrummaa kan bara kuma lamaaf kudha jaha miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo Ameerikaa, Minisootaa fi Awurooppaa biyyoota Iskaandineeviyaa keessa jiraatan biratti bifa miidhagaa ta'een gaggeeffamuu gabaasaan bubbulee nu dhaqqabee ni addeessamu. Gabaasa kanarratti qindeeffanne cuunfaasaa amma akka itti aanutti isinii dhiyeessinaa nu faana bu'amu.
Gosa oromoo koo luugama dudaalee lolu taalee luugama dudaalee lolu taalee gosa oromoo koo jikti bittinee simaa dhadhiinaa akka waaqootee muruun taalee gosa oromoo koo luugama dudaalee lolu taalee luugama dudaalee lolu taalee gosa oromoo koo jikti bittinee simaa dhadhiinaa akka waaqootee muruun taalee gosa oromoo koo kirraari mirga gamoo waraana galchana bitaan qabatu kooluu. Ingati mbate bataa baake hirriba kutate duwanoolu.
Sirni yaadannoo waggaa kudha tokkoffaa sadaasii sagal guyyaan fincila diddaa gabrummaa kan bara kuma lamaa fi kudha jaha sadaasa kudha lama bara kuma lamaa fi kudha jaha biyya Ameerikaa konyaa Oromiyaa Minisootaatiin magaalaa Seent Paul galma Yuunivarsiitii Konkoordiyaa keessatti bakka miseensotii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo magaalattii baay'inaan argamanitti haala ho'aa ta'een gaggeeffamee oolu Ameerikaa Minisootaarraa gabaasni bahe ifa godhee jira. Sirni yaadannoo fincila diddaa gabrummaa magaalaa Seent Poolitti gaggeeffame kun eebba maanguddootaa fi yaadannoo sammuu wareegamtootaaf godhameen erga saaqame booda kaayyoo jaallan wareegamaniif bakkaan ga'uu fi fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru tinnisuuf akkasumas galiin ga'uuf akkaataa danda'amu irratti mariin bal'aa irratti gaggeeffameera. Sirna sadaasa kudha lama bara kuma lamaa fi kudha jaha gaggeeffame kanarratti keessummootii kabajamoo kanneen akka miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Araarsoo Biqilaa fi miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi ajajaa waboo zoonii kibbaa kan ta'an Jaal Goollicha Dheengee haala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamuu fi haala sochii biyya keessaa yeroo ammaa qeerroon taasisaa jiruu fi haala waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo laalchisee karaa toora bilbilaan ibsa bal'aa hirmaattootaaf kennuun isaanii beekameera. Akkasumas achuma Ameerikaatti kutaa Alaabaamarraa ammoo Dooktar Moosiisaa Agaa sirnicha irratti qaamaan argamuun seenaa ka'umsa fincila diddaa gabrummaa fi hidhata inni qeerroo waliin qabu irratti ibsa bal'aa ragaan deeggaranii kennaniiru. Miseensootii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo Minisootaa magaalaa Seent Poolitti waggaa kudha tokkoffaa sadaasa sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa yaadatuuf walitti dhufan kunniinis marii bal'aa qabsoo furgaasuuf abdachiisoo ta'an erga gaggeeffatanii booda qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamuu fi waraana bilisummaa Oromoo waboo jabeessuuf kan oolu tinnisa maallaqa akka taasisanis gabaafameera. Haaluma kanaan battalumatti doolaara Ameerikaa kuma soddomii lamaa fi dhibba torba dhaaba kallacha qabsoo uummata Oromoo kan ta'e adda bilisummaa Oromoof akka arjooman gabaasni kun ni addeessa. Miseensootii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo magaalaa Seent Pool keessa sirna kanarraa qooda fudhatanis gargaarsa waraana bilisummaa Oromoo fi sochii fincila xumura gabrummaa milkeessuuf barbaachisu hundi bifa walirraan cinneen kan itti fufan ta'u waadaa isaanii haaromsuun sirnicha milkiin akka xumuratan gabaasni bahe kun ifa godhama. Sagantichi qophaa'ee milkiin akka xumuramuuf qaamoleen of kennanii hojjetan kanneen akka caayaa utubaa adda bilisummaa Oromoo fi caayaa hirkoo waboo dabalatee qaamoleen hedduun gahee isaanii waan baataniif koreen qindeessituu sagantichaa galateeffateera.
Isha namaa booruudhaaf kan gabaabaan hin seenetti kan dheeraan gurgummatu. Lukkuun namaan booreedhaaf kan ormi namaan benne kan lammiin dhukkubsatu kan lammiin dhukkubsatu kan lammiin dhukkubsatu. Yasin birroo gootu mariichaa mariichaa kan akka saatu kun tokkoroo mariichaa mariichaa dhaggeeffataa.
Haaluma wal fakkaatuun waggaan kudha tokkoffaa sirni yaadannoo guyyaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagal kan bara kuma lamaaf kudha jaha gaafuma sadaasa kudha lama bara kuma lamaaf kudha jaha miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo biyyoota Skandinaaviyaarraa walitti dhufaniin biyya Noorweey magaalaa Osloo keessatti haala gaariidhaan akka kabajame gabaasaan Osloorraa bahe addeessira. Sagantaan kun kan qophaa'e walta'iinsa kutaa adda bilisummaa Oromoo Skandinaaviyaa fi koonyaa adda bilisummaa Oromoo Osloon yoo ta'u keessummoonni garaagaraa kanneen akka miseensa gumii adda bilisummaa Oromoo kan ta'an jaal Dooktar Shuggut Galataa fi jaal Jireenyaa Guddataa barreessaa kutaa adda bilisummaa Oromoo Skandinaaviyaa kan ta'an jaal Dooktar Dhugaasaa Namee qondaalonni miseensotii fi deeggartooti adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo heddumminaan bakka argamanitti sirni yaadannoo wareegamtootaaf godhame faaruun alaabaatti aanuun faarfatame sagantichi ifattee gale. Hogganootii fi qondaalootii dhaabaa sirna kanarratti argaman haala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamuu fi sochii waliigala waraana bilisummaa Oromoo waboo akkasumas haala yeroo ammaa Oromiyaa keessaa irratti hirmaattootaaf ibsa bal'aa kennaniiru. keessummaan kabajaa guyyichaa jaal dooktar shugguut galataa miseensa gumii sabaa adda bilisummaa oromoo fi gaafatamaan biirkii dippiloomaasii biyya alaa qaamaan argamuun sochii fi adeemsa qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon hoogganamu sadaasa kudha lama bara kuma lamaa fi kudha shan irraa kaasee jiru irratti xiyyeeffachuun injifannoolee argaman sochii addi bilisummaa oromoo taasisaa jiru ijaarsa jaarmiyaa fi siyaasaa dippiloomaasii hariiroo jaarmiyoolee oromoo fi kan saboota cunqurfamoo waliin taasisaa jiru. danqaalee yookiin rakkoolee qabsoo oromoorra gama hundaan jiruu fi oromoon maal gochuu akka qabu irratti ibsa bal'aa kennan jiru. Barreessaan kutaa dablisummaa Oromoo Skaandinaviyaa Jaal Dooktar Dhugaasaa Namee seenaa fincila diddaa gabrummaa dabalatee haala qabsoo yeroo ammaa laalchisee hirmaattoota sirnichaarraa qooda fudhataniif ibsa bal'aa akka laatan gabaafameera. Haala waraana bilisummaa Oromoo waboo laalchisee ammoo waboo zoonii kibbaarraa miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Jaal Amaan Filee karaa bilbilaan haala qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamuu fi waraanni bilisummaa Oromoo irra jiru bal'inaan erga ibsee booda miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo waan qabanii fi danda'aniin adda bilisummaa Oromoo fi waboo cina dhaabbataa jiraniin galanni keessan bilisummaa uummata Oromooti erga jedheen booda gara fuula duraattis daran kana caalaa dhaabaa fi waraana bilisummaa Oromoo cimsanii qabsoon galii akka geessuuf tinnisa isaanii akka itti fufan dhaamsa dabarsuu fi gabaasni kun ni eeramu. Bittaan sun ammoo miseensa hooggana qeerroo bilisummaa Oromoo kan ta'e dargaggoo seenaa dhugaa seenaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagalii fi maaliif akka guyyaan kun golee Oromiyaa hunda keessatti fi biyyoota alaa garaagaraa keessatti bakka caasaan adda bilisummaa Oromoo jiru maratti yaadatamaa jiru ibsee jiram. Dargaggoo seenaan adeemsa ijaarsa qeerroo injifannoolee argaman fuuldureen qabsoo bilisummaa Oromoo maal fakkaachuuf akka deemu irratti bal'inaan ibsee jira. Akkasumas ijaarsi qeerroo kan waggaa tokko dura as ba'e osoo hin taane adeemsa barkurnee tokko ol keessa yookiin waggoota kudhanii as keessa muuxannoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti horatameerraa ta'uu hubachiise. Bifa ijaarsaan kan of beeksise garuu jalqaba bara kuma lamaaf kudha tokko akka ta'e hirmaattoota sirnichaaf sirriitti gadi fageenyaan ibsee jira. itti fufuun Oromoota tokko tokko biyya ambaa keessa jiraatan dhiiga ilmaan Oromoon qabsoo sadarkaa har'a irra jiru irraan ga'ame gara dabarsuuf aggaamii taasisaa jiran irraa akka of qusatanis dhaamsa dabarseefii jiram. Kana malees dargaggoo seenaa dhugaan yeroo ammaa fuulleeffannaan keenya gabrummaatti xumura gochuuf jaarmiyaa siyaasa Oromoo fi ijaarsoleen qaama hawaasa hundi waltumsuun qabsoo finiinaa jiru deeggaruu akka qaban waamichisaa dabarsee jiramu. Dhumarrattis miseensootii fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasi Oromoo konyaalee adda bilisummaa Oromoo Oslo, kaaba Noorweey, Staavengar, Tiroodlaang fi Ayyaantuu Dagaa akkasumas sabboontooti dubartooti Oromoo magaalaa Oslo fi naannoo ishee jiraatan kan sirna kanarraa qooda fudhatan tinnisa maallaqaa taasisaniin waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu fi qeerroof maallaqa biyya Noorweey kiroonara kuma dhibba tokkoo fi kuma kudha shan akka arjooman gabaasaan kun ifa godhe jira. Waggaa kudha tokkoffaa guyyaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagal kan bara kuma lamaaf kudha jaha biyya Noorweey magaalaa Oslootti gaafa sadaasa kudha lama bara kuma lamaaf kudha jaha kabajame kanarratti artiistoonni Oromoo bebbeekamoon kanneen akka Hirphaa Gaanfuree, Daangaa Hayila Yesuusii fi Tottobaa Taaddasaaf argamuun sirboota warraaqsaan saganticha daran bareechanii sirnichi bifa akka miidhagaa ta'eef milkiin akka guduunfame gabaasaan kun hubachiisee jira. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaan yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa kudha tokkoffaa Minisootaa fi Oslootti gaggeeffame ilaalchisuun isinii dhiyeessine kanumaan raawwatama. Qindeessee kan isinii dhiyeesse an libangadaati. Fincilli xumura gabrummaa eegalame hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti jabaatee itti fufama. Goototi wareegamtooti keenya bara baraan yaadatamu. Qabsaan ni kufaa qabsoon itti fufama. Hora bulaa.
bare beekera hamada namni soba bare meeshaa halakkata namni qalbii hirru du'aatti dhaadata namni seenaan beekne haadha gurgurata
dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin keenya sa'a kana ammas akkuma itti fufeetti jira tokko lama jennees qophii keenya isa xumuraarra geenyeerra innis guyyaa ayyaana sabaaf sab-lammootaa jechuun wayyaaniin wagga waggaan irraa shubbiftu ilaalchisuun jaarmiyaan sochii haaromsa hararii yookiin hararii riivaayivaal muuvment jedhamu baasee ta'a kunooti.
Impaayar Itoophiyaa jeequmsa siyaasaa cunqursaa mirgoota namoomaa fi rakkoolee dinagdee fi hawaasummaatiin hammacamaa jirti. Haalli biyyattii keessa jiru sadarkaa dhoksuun hin danda'amne irra gahee addunyaan guyyuu hammeenya murna aangoorra jiru argaa dhagahaa jira. Impaayara ummatootni keessa jiraatan barootaaf bittaa gabrummaa jalatti kufuurraa kabajaa fi mirga isaanii sarbamanii fedhii fi hawwiin isaanii ukkaamamee dantaan murna aangoo siyaasaa qabatee qofti tikfamaa bahe sana keessatti yeroon dhugaan sabootaa ifa bahee mul'anne sabootaa fi sablammiileen biyyattii sana keessa jiraatan eenyummaan isaanii haalamee akka eenyummaa alagaa kan murni aangoorra jiru kanatu keessanii jedheen fudhatan dirqaman. Ilaalcha gadi aantummaatiin liqinfamanii olaantummaa saba tokkoo kan murni aangoorra jiru keessaa bahee akka fudhataniif dirqamurraa aadaan afaanii fi seenaan isaanii awwaalame kan alagaa maxxanfachuudhaafis dirqaman. Gitni bittoota Itoophiyaa aangootti wal faraqan eenyummaa ummatoota biyyattii keessaa awwaalanii eenyummaa isaanii fudhachiisuudhaaf duulaa bahan. Kanaanis ifatti biyyattiin biyya afaan, aadaa, amantii fi ilaalcha siyaasaa tokkoo akka taatetti lallabaa fi kanas hojiirra oolchuudhaaf roga hedduun sabootaa fi sablammiilee impaayaratii keessaa afaan qawweetiin bittaa isaanii jalatti hacuucaa jiranitti duula gaggeessaa yoo nagahan. Duulli kun bifaa fi tooftaa haa jijjiirratu iyyuu malee murna TPLF dabalatee moototaa fi mootummoota Impaayera Itoophiyaa bitan hunda keessaa dhabamee hin beeku. Saboonni fi sablammiileen Itoophiyaa afaan qawweetiin bittaa gabrummaatiif affeeramanii hiraara hammana hin jedhamne mudataa jiran hundaan olitti duula eenyummaa isaanii dhabamsiisuu akeekkatee gita bittootaan gaggeeffamu qolachuuf qabsoo taasisaniin wareegama qaalii baasaniiru baasaatis jiru. eenyummaan isaanii awwaalamee kan alagaa fudhachiifamu seenaan isaanii dhoksamee fi dabsamee dhiyeeffamuudhaan seenaan dharaa gitabittootaan barreeffamuu fi haqaa fi mirga isaanii sarbamanii namaa gaditti lakkaa'amuun biyya biyyoo abbaa isaanii keessatti akka lammii lammaffaatti lakkaa'amuudhaan cunqursaa ulfaataaf affeeramuu mormuudhaan qabsoon ummatoonni gaggeessaa bahan wareegama qaalii gaafatus firii malee hin hafne. wareegamni ilmaan isaanii mirgoota hin tuffatamne goonfachiisutti dabalee ummatoonni biyyattii dammaqiinsaa fi murannoo qabsoo caalu horatanii mirga sarbaman guutummaatti harkatti galfachuudhaaf falli jiru tokkichi qabsootti cichuudhaan sirna cunqursaa hundeen dhabamsiisu ta'uu erga hubatanii bubbulee jira. Har'allee garuu kijibaa fi gowwoomsaa sossobbii fi doorsisaan eenyummaa fi fedhii lammiilee ukkaamsuudhaaf tattaafachuun murna aangoo impaayeraarra jiru hin dhaabbanne. Imaammanni anatu si beekaa fi anatu siif beekaa sirnoota kaleessaa bara bittaa wayyaanee keessas tooftaa jijjiirratee tarkaanfachiifamaatuma jira. Kanaafis guyyaa akkanaa ayyaana akkasii siif kabajni guyyaa kana akka kabajattu siif murteessini jechuun eeyyamaa fi fedhii ummatootaa malee akka dantaa isaanii tiksittu qindeessanii qopheessanii maqaa sabootaa fi sablammiilee biyyattii keessa jiraniitiin daldaluudhaan kooraa aangoorra of tursuudhaaf abjootuun murna TPLF har'ayyuu immoo jira. Kanaaf immoo olola maqaa adda addaatiin murna TPLF wayyaanee mootummaadha ofiin jedhuu fi jaleewwan isaatiin uummatoota irratti oofamu keessaa tokko guyyaa sabootaa fi sablammiilee Itoophiyaa baanamu kan sirnichi waggaa eeggatee baatii sadaasaa keessa lallabu akka fakkeenyaatti kaasutu danda'ama. mootummaan wayyaanee olaantummaa murna keessaa dhalatee fi dantaa garee isaa tikfachuudhaan bara baraaf aangoorra of jiraachisuuf jecha tooftaa ololaa kan sirnoota dabranirraa jijjiirrachuudhaan mirga eenyummaa fi walqixxummaa sabootaa fi sablammiilee Itoophiyaa keessaa kabajeen jira kan jedhuun rakkoo ummatootaa kan furu fakkeessoo of dhiyeessuuf yaalus golgaan irraa saaqamee icitiinsaa kan saaxilame masaraa minilik qabatee odoo hin bubbulini. Kanarraas ummatoonni biyyattii keessaa hundumtuu addattammoo walakkaa ummatoota impaayiratii keessa jiranii ka ta'ee fi gidiraa irra hamaadhaaf ka saaxilame uummanni Oromoo falli jiru qabsoo finiinsanii sirna koloneeffataa hundeen buqqisuu qofa ta'uu hubatee wayyaanee TPLF irratti kan qabsoo finiinsaa jiruuf. Waggaatti guyyaa tokko waltajjii dabballoonni murna wayyaanii qindeessanii fi qopheessan irratti sirboota aadaa, sabootaa fi sablammiilee dhiichisuu fi dhiichisiisuudhaan mirgi keessan kabajame kana caalaa maal barbaaddu yaada jedhuun ololli oofamu ummatoota biratti fudhatama dhabee qoosaatti erga fudhatamees bara dabree jira. Akkasuma dhaabileen siyaasaa mirga saboota isaaniitiif falmanii fi jaarmayoonni adda addaatis Itoophiyaa keessatti golgaa ayyaanotaatiin ummatoota guyyuu hiraara argaa jiran irratti dhiichisaa lafa jalaan ammoo bittaa abbaa irrummaa itti fufsiisuudhaaf shiruu fi hojjechuun mootummaa wayyaanee TPLF dhaabbachuu qaba ni gahaa jechuudhaan olola sirnichaa facalsaa jiru. Jaarmayaan mirga uummata Harariitiif dhaabbate Hararii Revival Movement yookaan sochii haaromsa Hararii jedhamus ayyaana wayyaanee kana balaaleffachuudhaan jidduu dabree ibsa baasee jira. qabiyyee ibsa kanaatis muuziqaa gabaabduu tana booda akka ittaanutti cuunfinee dhiyeessinan hordofaa. Dhaabbanni Hararii Revival Movement yookaan sochii haaromsa Hararii jedhamu ibsa mata dureen isaa qoosaa TPLF kan maqaa ayyaana guyyaa sabootaa fi sablammootaa jedhuun baaseen mootummaan wayyaanee erga aangoo biyyattii qabatee kaasee heeran raggaaseen mirga sabootaa fi sablammiilee Itoophiyaa tikseeraa haa jedhu malee heericha ofiifuu cabsuudhaan hacuuccaa irra hamaa geessisaa jiraachuu ibsi. Goonni saboonni biyyattii aadaa fi afaan isaanii guddisuudhaaf seenaa isaanii ibsachuu fi barreeffachuudhaaf akkasumas ofiin of bulchuudhaaf qabanii fi mirgoonni birootis maqaaf heera biyyattii irra kaawamanis sirna TPLF'n dalagaadhaan akka hin dhugoomne taasifamuu jaarmayichi ibsa jidduu dabre dhimmuma kanarratti baaseen hubachiisee jira. Baroota 25 dabran ummatoonni naannolee isaaniitti mirga ofiin of bulchuu argataniiru jedhamee murna wayyaanitiin ololamus TPLF kittilayyoota imaammata hacuuccaa inni diriirse hojiirra oolchuudhaan dantaa isaa tiksaniif ummatoota irratti muuduudhaan gaafii mirgaa sabootaa fi sablammootaa ukkaamsaa bahee jedhama. baroota kudhan dabran murni TPLF ayyaana guyyaa sabootaa fi sablammootaa jechuudhaan baatii sadaasaa keessa ayyaaneffatoo akka eegale kan ibsu sochiin haaromsa hararii qondaalonni murna saamtuu fi malaammaltuu ta'e kanaan naannolee irratti muudaman waggaa waggaadhaan odoo lammiileen miliyoonni hedduun beelaan waxalamanii dantaa siyaasaa TPLF tiksuudhaaf maallaqa biiliyoonaan shallagamu dhangalaasanii jedhamu. Akkuma bara 1970moota keessa odoo lammiileen miliyoona hedduun lakkaawaman keessumaa wallootti beelaan akka baalaa harcaanii sirni mootichaa qondaalota isaa walitti guuree ayyaana dhaloota isaa kabajataa ture. Ammas wayyaaniin odoo uummanni hoongee beelaa fi rakkoo roga hedduun dararamaa jiru maqaa ayyaana kanaatiin olola ooffatuudhaaf cooma muree sirbee dhiichisaa jedhama. Ibsichi itti fufuunis ayyaanni guyyaa sabootaa fi sablammootaa waggaa kudha tokkoffaadhaaf dhaaba jalee wayyaaneen naannawa hararii keewwatte liigii biyyoolessaa hararii akkasumas jalee sirnichi oromiyaa irra keewwate OPDOdhaan waloon bulchiinsa naannoo harariitti qopheessuudhaaf jiran dhugaa biyyattii keessa jiru dhoksanii ummatootatti qoosuura dabree hiikkaa biraatis ta'ee ummatoota biratti fudhatama homaatuu hin qabu jedha. Mootummaan wayyaanii fi jaleen isaa maqaa ayyaana guyyaa sabootaa fi sablammootaatiin ololaa akka jiran wayita ummatoonni biyyattii keessa jiran gaafii haqaa walqixxummaa dimokiraasii olaantummaa seeraa fi bulchiinsa gaarii karaa nagaatiin dhiyeessuurraa duula humnoota agaaziitiin irratti banameen wareegama qaalii baasaa jiran kanatti yeroo barattoota hayyoota gaaziteessota qabsaa'ota mirga ilmaan namaa hoogganoota amantii fi miseensonni paartii mormituu akkasumas ummanni siviiliin walumaa galatti lammiileen biyyattii kumootaan lakkaa'aman adamsamaa seera malee hidhamaa toorchi godhamaa fi gara jabinaan ajjeefamaa jiranitti bakka lammiileen biyyattii miliyoona digdama caalan hoongee beelaa fi gadadoof affeeraman akkasumatti illee labsiin yeroo hatattamaa mootummaa federaalaatiin ji'oota jaha irratti labsame bakkuma isaa jirutti ta'uu ibsi sochii haaromsa hararii ni addeessa. Waan ta'eefuu jedha. Waan ta'eefuu sochiin haaromsa hararii ayyaana maqaa sabootaa fi sablammootaatiin mootummaan federaalaas ta'ee ergamtoonni isaa naannolee irra jiran harariitti qopheessuuf lafa dhiitaa jiran kan mormuu fi akkaan cimsee kan balaaleffatu ta'uu ibsa. Dabaluunis paartilee siyaasaa, dhaabilee siviikii, jaarmiyoota hawaasaa, hayyootaa fi qaamoleen hawaasaa adda addaa akkasumas lammiileen hararii fi olloonni hararii waliigalatti ummatoonni Itoophiyaa keessaa hundumtuu sochii haaromsaa hararii waliin ta'uudhaan daldala siyaasaa mootummaan wayyaanee maqaa sabootaa fi sablammiilee biyyattiitiin gaggeessaa jiru akka balaaleffatanii fi ayyaana guyyaa sabootaa fi sablammiilee baanamu kanarratti hirmaachuurraa akka of qusatan jechuudhaan dhaamsa dabarse. Uummatoonni falmaa mirgaa guutummaa impaaratii keessaa murna wayyaanee irratti taasisan cimsanii kufaatiin TPLF kan hin oolle ta'uun hundaaf ifa ta'e kanatti gurri olola ayyaanaa wayyaanee dhaggeeffatu hin jiraatu. Ummatoonni biyyattii hundumtuu addatti ammoo uummanni Oromoo bilisummaa wareegama ilmaan isaatiin balbala isaa gahe harkatti galfatee gumaa gootota wareegamtootaa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatiin baasuuf sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaaf qabsoo bilisummaa Oromoo abaa'oo qeerroo bilisummaadhaan gaggeeffamaa jiru daran finsuu qaba. Ummatoonni biyyattii hafanis warraaqsa uummanni Oromoo gaggeessaa jiru faana hiriiranii falmaa isaanii jabeessuun sirna nama nyaataa wayyaanitti xumura gochuu qabuun dhaamsa keenya.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindeeffannee asuma irratti golabama jalqabaan gad xumuraan nu faana buutanii waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa ta'u dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kanneen sagantaa keenya irratti yaada ijaaraas ta'e qeeqa qabdan karaa teessoolee keenyaan nuun ga'uu dandeessu. Teessoo keenya kan iimeelii sbo.radio88@gmail.com dot com irraan isinii deebi'a. Iimeeliin keenya saaba'oo dot raadiyoo saddeettamii saddeet at gmail dot com jedhuun karaa fuula feesbuukii keenya ammoo sagalee bilisummaa oromoo jedhuun akkasumas lakkoofsa waatsaappii fi vaayibarii keenya duwwaa duwwaa tokko jaha tokko sadii afur duwwaa duwwaa afur tokko jaha lamaan. irraan isinii deebi'a lakkoofsi waatsaappii keenyaa fi vaayiparii keenyaa immoo duwwaa duwwaa tokko jaha tokko sadii afur duwwaa duwwaa afur tokko jaha lamaan yaadaa fi qeeqa qabdan nuun ga'uu dandeessu egaan kan har'aaf jennes kanuma irratti raawwanna irra deebi'uudhaan waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u qophii wal fakkaatu kan birootiin hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessan nuuf jiraadha. injifannoo ummata Oromoof.